الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا إخواني سينفسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام كيس جرة وقا سقليس أوكيس جرة كرسول ربي عليه الصلاة والسلام ummata mootummaa guddittii zamana sanii caalamaa irra guddo'oo ta ruum ta biyya islaamatti duuluuf qophaawaa jirtu dhagayanii haga isiin duultee as dhuftun eegne rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam duula qopheessanii waraana mu'minaa ka muslimaa nama kuma soddomaa qopheessanii duulatti bahan darsii lamaan dabre keessatti bal'innaan duula san baasu'uuf rakkoo hagamgeettut argame hagam takka ummanni muslimaa qoodarraa fudhate bal'innaan dubbanne ammallee wani nu dubbanne akka duula san keessatti ummanni munaafiqtootaa akkuma duula artiin duraa keessatti mul'ata'aa ture duula san keessatti haga duraanii akka isaan mul'atan dubbanne warri munaafiqtootaa sun tarkaanfiin isaan duula san keessa fudhatan hedduu tokkoffaa duula kanarraa qooda fudhatuu dhabuu murteeffatan miilan deemanii akka qoodarraan fudhanne hori'iin sadaqaa baafatanii akka qoodarraan fudhanne wama silaa duulli kun qoodarraa fudhatuu barbaachisu hundaanuu akka qoodarraan fudhanne murteeffatan kana keessatti rabbiin guddaan maal jedhe وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين هندي ساني دي فما قافتني رسول ربي تنديمون دن دي نركوك أمنا دي فما نوغو دي جريني دولا راهفا دولا راهفون رسول ربي برا هفون كن إيه إسان الرفاجيف silaa namni tokko yoon dilii yoo dalage diliintun itti dhagayamti womaa ittiin dhagayamne isaan bal in gammadaniyyu hafiinsa kana mala goone siyaasa'aan rakkoo gugurdoof lola cinqii gugurdoo keessaa hafne jedhanii wanni guddoon isaan hambise mootummaan sun zamana sanitti waraanni si'ii qofaan gara miliyoona shanitti lakkaawama mootummaa aalama kana bakka lama qoodinee harka tokko bulchitu mootummaa akkasiisan namnummaan tokkolleen zamana san keessatti ka'ee lolaan jechuunuu dubbii manaama fakkaatti isaan maal itti fakkaate kanaan loluun lubbuu fi halaakuu waan taateef mala godhanii jalaa hafuu barbaachisa duuba ka jalaa hafan jalaa hafuun kun eegasillee isaan irrifachiif rabbiin guddaan maal jedhe suurata toobaa keessatti فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله jalaa hafuu kanaan gammadan jedhe tulleen jalaa hafuun dilii jalaa hafiinsa dilii dilii keessa jiraatu un gammaduunis dilii biraati hagas qofatti odoo silaa dhiifama gaafatanii irraa hafanii lubbuma fi qofaa hambisanii silaa sunuu haga tokko hagas qofaa miti ummata bal'aa waraana kana garaa cabsanii hamtuu keessa buusanii addaan sodaachisanii sodaa keessatti uumanii lolarraa hambisuu yaalii godhanii irratti hojjetan rabbii guddaan nuu hime maal jedhe waqaaluu laa tanfiruu fil harri aboo zamanni zamana baasha'eeti oolaa gudda jira karaan karaa beelaati karaa dheera'a bakki isin deemtan ammoo lola mootummaa gugurdo'o loluun hin dandeettaniif hin halaakiin irraa dhaabadhaa jedhanii nama fiittee dhaqanii akka firummaatiin akka saahibummaa qabaniin dhaqanii ummata lolarraa hambisuu yaalii godhan maal jedhan akka qoosaa taphatanii mootummaa ruum guddittiin deemtanii loluu akka nama gosa arabaa keessa deemee arabaan lolee seetani hundi keessanumee deema yoo isin hunduu booji'amtanii gabra taatanii ka suuqa magaalaa irratti gurguramtan arguu baanne amma nu gartanii jedhanii ummata sodaachisan ummata sodaachisan gama diinagdeetiinis isaan waan baafne jenne warra waa baasellee gargar balleessu yaalii godhan ammallee yeroo horii uummanni gurguddaan sadaqatu san sadaqaa gurguddoo nu armaan dura dubbanne kan namu waan qabu sadaqate san isaan qoodarraan fudhanne qoodarraa fudhatuu qofaa miti qoodarraa fudhatuu qofaa miti warra qoodarraa fudhate kanayyuu qalbii cabsutti goran maal jedhan fakkeenyaaf yoo namni tokko horii guddaa fidee sadaqatu garaan haa arganii barbaadaa baare hagam horii qabaa ifa argisiisu kuni jedhanii itti koflan yoo namni tokko waan qabne horii xiqqaa fidu mee kana maal godha rabbiin horii isaa xiqqaa kanatti qarshii laaftuu kanatti wayaa laaftuu tana mallaqa xiqqaa dhihana laafaa kanatti rabbi maal irraa hajam maal fuudhee kan olii gadi hin deeman itti koflan rabbiin guddaan maal jedhe الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم من ربهم أكسما شنفا سنر هماتا والنسان نما رفجيسا alaamaataka tagaafsan isaan itti dhimma bahan ta haga amma deemaa jirtu takka maal godhan lola kanarraa hafuu daliila barbaadan ama waan baay'ee waan haraamaa takka hojjetuu bara barbaadan nama maqaa kana ilmii beeku tokko barbaadanii fatwaa godhiiranii isa televizhiina irra taa'ee waa haasawa haraama kana halaala godhuuf daliila barbaadan tun amma dilii dilii mararra badduu tun dilii armaan dura dabartuun daratanatti baddu waan rabbi halaala haraama godhe halaala godhuuf daliila barbaadan mee akkam faana kun fakkiin kana fakkiin kana maal jedhan fakkeenyaaf amma nama tokkottu jaddi ibnu qeeysi jedhaniin warra munaafiqtoota irraa tokko ka armaan dura gaafa gaafa hudaybiyaa umraa muslimni yaa'an waggaa shaneessoo keessa ka armaan dura dubbanne isa waggaa jaheessoo keessa munaafiqni tokkichi gaafsan isaan keessa jiru gaafa nama kuma tokkoof dhibba afur muka jalatti rasuula rabbi irraa ballama fuudhan ka didee irraa hafe isa kana jaddi ibnu qays gaafa kana maal jedheen rasuula rabbi dhaqee yaa rasuula rabbi an deemuu hin danda'u rakkoo takka qabaa rakkoo santu na dhoowwee jedheen rakkoon tantee maal jennaan aniin kun qiyaasa malee dubartii jaaladha jedheen dubartii babbareedduu yoo argu irra taa'uu hin danda'u jedhe biyya faranjii adaadii tanas dubartiin isaanii qiyaasa malee bareeddii yoo achi dhaqee heger balaa sanitti bu'e dubartii sanii bu'uu kiyyan mala saniifuu eega bakki sun badiin keessa jiraatte badii sanirraa asumatti hafuunaa wayyaa yaa rasuula rabbi achi nan geessinii na dhiisi jedheen allahu akbar sodaa rabbiirraa jechuu imaanni mu'mina iimaanattu akka haraama sanitti hin seenne asitti hafuu murteesse artaa daliila rabbi zina irraa fagaadhaa jedhee miti walaa taqrabu zinaa jedhe eega rabbi ittiin dhihaatinaa jedhe dubartii sanitti kaloofnaan itti bu'e jedhe kanaafuu achi nan geessini yaa rasuula rabbii na dhiisi jedheen iraan hambis jedheen rabbiin guddaan isarraa nuu odeessee maal jedhe ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين isaan irra warra na dhiisii dhiifama naa godhii fitnatti balaatti nan seensisini haraaman nan seensisini asin na lakkis jedhu jire badii isaan baqatan ta maal jedhu ta dharaati hafiinsan badii isaan itti bu'antu kijibaan badii isaan itti bo'antu munaafiqummaan badii isaan itti bo'antu ruguddoodha rabbiin hagas qofaa miti jahannamaan rabbiin marsee egaa warra kaafirtoota san hundayyuu azaaba jedhee rabbiin guddaan ifa nuu baase warri munaafiqtootaa tooftaa kanaaf ka kana fakkaatu hedduutti hojjete warri hangni tokko isaanirra maal jedhan waraana kana wajjiin baane yeroo walqixxee karaa geenne guyyaa lama guyyaa sadi guyyaa torbaan tokko yeroo deemne aboo dadhabne karatti ifin halaaknu haa deebinuu jenne achirraa haa deebinuu jedhe akka namni hangni tokko nu wajjiin deebi'u gartuu balaa si akkasiin geettu asii rasuuluma wajjiin alayhi salaatu salaam duula bahan waraana bahee deemu yeroo waraanni torbaan tokko deemee dheebote lafti goggogdu bishaan hin jirani rakkoonsanii beeltisanii namuu gosa fi keessa dhaabatee abboo halaakamne kunoo halaakamaa jirra torbaan tokko takkana dadhabne lafti ammallee lafa dhihaatuu miti in halaakamnu nu yaa isaan gallaa jedhanii deebi'an nama hagam yeggasan sossobanii ka waan beeyne gowwaan cabee jala deebi'a akkuma gaafa uxuduu hojjetan akkasitti gariin isaanii hoo wal qoodanii maal jedhan harki tokko yoo achitti deebi'e harki tokko akka hin deebiin haga waliin haa waliin deemu jedha haga boodatti waraana wajjiin haa ima deemu waan danda'e rakkoo muslimarra geessu ummata kaafiraa ka muslimaan lolu sanii haga danda'ameen oduu dabarsu bakka mijoofteen rasuula ajjeesu bar ummata ummata taphaatii miti beekaasi zaahira kana ammoo muslima dhani beeka addunyaa tana keessa namni guutama nama akkanaa kana nama maqaa muslimaa kanaan deemmatu ka ammoo dhugatti xabi'aan isaa kana haalli isaa haala warra rasuula wajjiin jiran alayhi salaatu wassalaam zamana keenya kan walgaafii qabaare sun zamana sanuu eegi jiraate yeroo isaan dhufanii rakkoo hii himatan rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama rakkoo himatuyya hayyee ofirraa haf jedhanii hin deemini maaliif akkana godhan isaan akka zaahira kana nama ajaja fudhatu nama amrii fudhatu tahuu if garsiisuu barbaadan akka osoon hayyaminiif akkanaan lolarraa hafte namni hin jenneeniif barbaadan rasuulin hayyamaaf alayhi salaatu wassalaam maaliif hayyamaaf rasuulli lola jihaada karaa rabbii keessatti nama fedhee qalbii qulqulluu feetee jihaada goote malee namni dirqiin oofan tokkollee nama fayyadu wanni uleen itti oofan tokkollee nama fayyadu beeka nama qalbii qulqulluun itti deemu qofan nama fayyada قالوا سني وجه ربي قدان رد آلته عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين ك... حتى حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ربي دي فمسيها قولوا سيرها دبر ما لف هيم تفجر ربي سبحانه وتعالى هادو بين أدان سيباتو تسلع كما أدان بهو نما أسو رسولي نما تقولين هيا مقاف سنجده إسان هيا مليها فانسلا هاي نمني إيمانك أبو كركوك أبو يوسين هيا من jedhaniin rakkoo isaa san dhakkisee ofirraa deema osoo rakkoo qabu deema ka iimaana hin qabne noon hafa addaan bahe jechuu namni duuba ikhwaanii munaafiqni yeroo hundayyuu waan beektan namni munaafiqaa nama kaafirarra isattu hama kaafirarra nama munaafiqattu irra hama rakkoo munaafiqni muslima rakkisuttu irra guddoo yeroo hundayyuu cinqii takkaa rakkoo namni kaafiraa muslima miidhurra miidhaa namni kaafiraa muslima miidhurra miidhaa munaafiqni miidhuttu irra baddu sittin fakkaatin gormuu godhanna waahila godhanna nu haa qarqaarani nu wajjiin haa dhaabatani wallaahi yoo si wajjiin jiraatan bu'aa tokko siin buusanii beekna namni kaafira namni munaafiqa ربي قدت نهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ربي سبحانه وتعالى نمني واي لولاتيف واي منافق آكنا براتو لغا أنبر بعد سورة توبة مقرأ إخواني سورة التوبة أدانا مقالشا سورة التوبة واي وان كنا تبكى أكا غاريت أدان قلشة سورة التوبة jiruu amma jirtu kana akkamin nama wajjin jira dhawu barbaadde suura tooba qara rabbiin law kharajuu fiikum maa zaadukum illaa khabaala yoo isini dabalamanii isin wajjin deeman isin badimaa fi laafinnaa fi wal dhabbimaa fi cinqii malee bu'aa tokkollee isin hin buusan jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aala sanii wajjin garuu waraanni imaana qabu kun qophaa'ee lolaaf bahe waraana kuma soddomattu bahe kuma soddomattu bahe ji'a rajabaa ji'a torbeessoo jechuu waggaa sagleessoo keessa madiinarraa socho'e ji waraanni guddichi kun yeroo duraatiif seenaa muslimaa keessatti waraanni hagas gahu bahuu yeroo duraatiif waraanni kuma soddoma yeroo duraatiif laalama akka muslimni itti hora'aa jiru gartu gaafa badri waraanni hagam ture nama dhibba sadiif kudha shan gaafa uxudoo nama dhibba torba munaafiqtoota dhibba siddeeyyoo jalaa hambife akkasumaan of gaafa hudaybiyaa hagam nama kuma tokkoof dhibba afur gaaf fatxii makkaa hoo hagam takka horaa deema laal ol deema gaaf fatxii makkaa hoo waggaa saddeessa o nama kuma kudhan ji'a tokkoon booda nama kuma kudha lama yoomu xunayn ardha nama kuma waggaa tokkoon booda malee nama kuma soddoma laal hagam takka namni dabalamaa jiraa garta namni tokko jabeenni akkana yoo wanni kan kee martuu ol deemu jiraatte jabaataa jirtaa beek yoo bakka dhaabate takkaa bakkaa gad deemti sii dhumattee beek akkanati egaa gabaabinatti darsii dabre keessatti bakka bakka baafnee hawaasa muslimaa kana bakka shani baafnee sadi muslima mu'mina lama munaafiqa jenne sadeen muslimaa kana bakka sadii baafnee tokko warra sadarkaa ol aanuuti warra fatxii makkaa duraa tokko immoo warra fatxii makkaa boodaati tokko warra fatxii makkaa duraa ka dogoggorri itti argame jenne ka lola kanarraa hafe kun egaa warra lama warra munaafiqaa jenne yeroo waraanni kun socho'e warra imaana qabu sanirraa nama sadi qofa tafe nama kuma soddomarraa nama sadii tafe jechuudha nama kuma tokkorraa harka kumarraa tokko tafe jechuudha waraanni socho'e yeroon oolaa jenne karaan dheeraa qiyaasa malee miilan deeman oo'a aduun beela kara lafti bishaan hin jirre rakkoon gugurdoon ta beelaa ta dheebu'u ta cinqii ta deemsaa qabatti sinqii sinqii diqqoon deemmatan timira takkitti namni hedduun gargar qoodata bara timira jamaa keenya timiruma takkicha bakka heddutti namni lamaa sadii gargar cabsata amantii waan akkuma lafatti deemtee isin dhuftin sin hin fakkaatin bishaan kana in una marroo takka namni une lammatan unu naman galu bishaan hagnummaan sunuu harkaa dhume waraana guddichi kana gaala kana gorra'anii bishaan gaalli garaa keessaa qabu kana waraabbatanii dhugan maal isin fakkaate ikhwaani dubbiin tun waan dhugaan argame beeka mardhumaan garaa keessa gaalaa keessa cunfanii bishaan waraabbatanii dhugan karaan karaa dheeraa san osoo akkasi deema'aa jiran biyya hijiri jedhamtu tana dhufe waraanni guddichi kun biyya hijirii dhufe biyya hijirii tana dhufe biyya hijirii tun kaaba su'uudii tana keessa amma biyya su'uudiiti biyya thamuud ummata thamuud jedhamtu ka dursan kana bisaalaha itti ergame alayhi salaam biyya isaati waraanni guddichi kun seene biyyi tana dhufe karaa kanarra bahe tabuuki deema biyya su'uudii keessa yeroo biyya hijirii tana dhufe eela guddicha achi jiru eela hedduu jiraa eela guddichi tokko acheesanii waraanni bishaan waraabbate waraanni bishaan dheebuun fixxe horii obaafatee bishaan waraabbatee qodaa guuttatee dhihana dhaabatu gore waraana duraa harka duratti waan kana hojjete yoo silaa harki oo dhakka akuu ka rasuulli keessa jiru alayhi salaatu salaam dhufu oduun deebitee lafa eela arganne laga arganne rabbi nu obaasee quufne yaa rasuula rabbii dhugaa jirra jedhaniin amma gaa imtihaana kana rabbiin namuu imaana qabu imtihaana godha xiinxala cinqii hagam geettu karaa dheeraa kana maraan xiinxalee ammallee xiinxalli itti dabaleef rabbiin subhaanahu wa ta'aala maal itti dabaleef mee ikhwaanii يوس رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جدا لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا الله أكبر ورانك بشان ورابة الجرو كنقو الجرو كان أججن التبه نمني تو كلن بشان كان نقوين جدا سبحان الله سبحان الله tokko bishaan kana dhuginii dhaabaa jedhan hayyee maal taanadu bishaan kana akka namuun dhugin akka namuu wadda'anneen akka namuu dhihanaan hin dhaabanne dhihana isaan dhaabdanillee horii nyaachisan subhaanallah subhaanallah dhihanuma bishaan kanaan dhaabatellee nyaatinan mee maal taata ikhwaani waraana rakkoo guguddoo santu harkaa qaba dheebuu hagam guddoo irra dhufe isa ka dhihanayyuu waan dhaabatuun dhabe dhihanuma dhaabatuu dhabe bishaan dhugu dhabee rakkate ka amma bishaan ilafiitiin argu bishaan kanan dhuginaa jedhanii maal bishaan ummata rabbiin itti dallanee halaakeetii bishaan kanan dhuginaa moromee takkaan maletti zamana keenya kana du taate silaa waraanni sun achuma daddaan cabaa dhugaa rabbi achuma finqilee sila bishaan sanis dhuge ajaja dura taa'aa isaa sanis didee yoo mara diqqaatte bakka lama daddaan cabee wal dhawa silaa waraanni sun yookaan mooticha dura taa'aa isaa kana ajjeeseef irraa darba garuu sun waraana akkasiitii miti waraana qulqulluu amriin rabbii dhufnaan harka kennatu yoo feete du'atin moromee takkaan maletti moromee takkaan maletti amma laal nama akkas waraana guddaa dhiisi ilmummaan kan kee diqqaan zamanan siin morma dhaabate yoo ta'e amma bookana fuudhetu maaliif fuudhe siin jedha tunama silaa moromee hagam geettu qabdime bishaan ka warra qureeshiitu ka warra kaafiraa yahudaatuun dhugna eela yahudaatu madiinatti dhugaa turre gaaf makkaa dhaqne dhaqne bishaan warra mushrikaa dhugne akkamitti bishaan kana rasuula rabbi nu dhowwitan kana dhugnaa nu dhiisaa jedhani sila moromee hagam geettu qabdi silaa dubbiin tun garuu warri kun tokkolleen hin goone laal maal warri warra rabbi harka kennati wallahi rabbi harka kennatu jechuun ta akkasiisan dhuga'aa rabbitti harka kennate jechuu warri kun mormee takkaan maletti shakkii takkaan maletti rabbii guddatti harka kennate warri وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا لربنا وما كان تان لمؤمن إنما مؤمناتي ولا مؤمنة مؤمن مؤمن تان إذا قضى الله يا رب مرتس ورسوله رسول سا مرتس أمرا وأن تكو أن يكون لهم الخيارة في المان براء سانين جرو جنت ربي مرتس سام مليت براء جرتو ورانا كست امتحانا قسك وسن كيس بهي فلدر الدين أسوديمو lafa fagoo ta ummanni kaafiraa duraan duula bahee waraana fi teechise tana dhufe aqliin ilma namaa hunduu lola takka'aa namni seenaa gubbatti agarree dhageennee jedhuttu armatti argamu u jiraata jedhanii namuu sammuu keessaa qaba yaada ummanni baadiyaa ummanni arabaa ka naannoo san qubatu hunduu dhaga'e ambana ardha maaluma bu'ina mootummaa guddittii aalamaa saniif mootummaa islaamaa ta amma guddattee araba hundaa dhunfatte tana ardha akka ajabatti wal dhoofti ilmi namaa ardha hobbaha jedhanii tana namuu sammuu keessaa qaba yeroo waraanni muslimaa dhufe ummanni kaafiraa karuum kuun taa'e wal mari'ate aboo jirtun namni kun ergamaa rabbiiti rabbi waliin jira waraana baafatee dhufe nuun dhufe ifirraa dhoowwinee lollaamoo maal taane inni wal mari'atan wal mari'annaan maal jedhan jara na jara tana ta isaan nama kuma sadii nama kuma dhibba lamaatti geessinee nu injifatan waggaa lama duraamisu nu injifatan amma waraana kuma soddomaa ka isaanii dura dhaabatuu hin dandeenyu haa jalaa baqannu jedhan ajaa'iba rabbiitiin tun ikhwaani waraanni guddichi mootummaa guddittii kabajaa mootummaa guddittii saniin eegne erbee fi guurratee baqate alhamdulillaahi rabbil aalamiin erbee fi guurratee baqate yoo rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam dhufe waraanni baqatee hin jiru rasuulli achi qubatanii biyya mara keessa nama erganii waraana erganii dooyaa baasanii biyyi san qabatanii biyyi san ijaaranii bulchanii allahu akbar allahu akbar nagayaan keessaa gad deebi'an nagayaan irraa deebi'an alhamdulillaahi rabbil aalamiin alhamdulillaahi rabbil aalamiin yeroo rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam achirraa gad deebi'an ummanni munaafiqtootaa dubbiin tuun warri munaafiqtootaa haga tokkottu waraana wajjin jireenneemi hagni kun dubbiin tun guddootti hadhoyte abbo maal jedha waraanni kun yoo dhuga'aan injifatee bifa kanaan araba hundaa dhunfatee madiinat deebe nu dhumattee maal goonan isaan silaa maal barbaadan lolli argame isaanis warra kaafiraa wajjiin lafa jalaan dalaganii akka ardha warri muslimaa kun hunduu lafarraa hobbahuu barbaadan isaan garuu wanni waan rabbi deemmatuu ni taatisu wa fedhii ilma namaati walit galti waraanni nagayaan gammachuun quufan biyya hunda keessa deema kiiloomeetirii dhibbaa gamisan deemaa nagaa hidhata'a biyya mara ijaara'a biyya mara dura taa'atti godha biyya mara sirreessa'a as gaddeebi'e waraanni guddichi kun egaa allahu akbar nasri rabbiitiin gaddeebi'e yeroo inni deebi'e gaara tokko tu dura jira gaarri kun lafa xuruura'aati lafa namni hedduu wal bira deemuu hin dandeenye maal murteeffatan isaanama wal ga'anii halkan gaara san keessatti rasuula ajjeefna jedha namu subhaanallah subhaanallah bara ikhwaani diinummaan bar diinummaa lalaaftu tanaa miti beekaasin gara maraanooma dadhabamte amma rasuuluma ajjeesu rasuuluma ajjeesuu murteeffatan rasuul ajjeesuu isaa murteeffatanii rasuulli rabbi homaa quban qaban alayhi salaatu wassalaam waxyiinis ittiniin nagayaan deeman rasuulli yeroo rasuulli deeman saxaabaa lamattu rasuula wajjii yeroo san deema tokko xudeyfa bin yamaani tokko camaar bin yaasir jarri lamaa waan argan nama fuula hidhatee namni hin garre ka gama gamaa dhufanii rasuula marsan arge jarri lamaan rasuula dura dhaabatanii akkasin lolan wallolanii wallolanii lafti xuruura akka gaarii walloluu hin danda'anii lolli itti jabaannan jarri baqatte rabbiin sodaa qalbii isaanii buusee baqatan eenyuu isaanii hin beekne immoo rasuulli gaafate jara tana beektanii nan hin beekne baqatan ammoo baqatanii gara biraan deemne lafti halkanii dukkana namoo akka gaarii dingol hin garre gara biraan deemne waraanuma seenan hin beekan akka namni biraa alaa dhufin akka isaan warra munaafiq as kee jiru taate hin beekan saniin booda rasuulli rabbi waxyiin rabbi fidee jibriil itti hime eenyu ta'uu isaanii maqaa isaaniitiin itti hime mee silaa nama kana murtiin isaa maal meerra ikhwaani jara waan kana hojjatte murtiin isaanii mee akka aalama keenna ka zamana keennaa kanas silaa mee murtiin isaanii maal rasuulli rabbi nama nama ajjeesuu nama dhiiga ilma namaatii dharra'e jedha warri kaafira subhaan allah waan hin saalfatamne ajjecha murtiin isaanii silaa beekama nama waraana ka dura taa'aa waraana mootii biyya ajjeesuuf saganteeffatee weerare maal godhan sila tun dubii gabaabdu sila garuu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam hin tuqne itti dhiise wallaahi hin tuqne rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam maaliif hin tuqin dura wanni hin tuqin wanni hin tuqiniif wanni qabatamaan tokko hin jirtu rabbi haa itti himuu malee wanni qabatamaan takka ta abboosii ta hojjate kunoo abalusi arge abalusi arge abalusi arge jedhaniin hin jirtu takka maaliif ammoo waxyiin rabbiitu hin gayu waxyiin rabbii hin gaya isaaniif waxyiin rabbii hin gaya nuuf fuuldura akka namni shakkii waliin ajjeefne barbaada rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam allahu akbar akka namni shakkii waliin ajjeefne tana barbaadan waraana keessatti namni irri guddoon shakki maan dhumaa beekaa ikwaani shakki maan du'aa beekaa namni mootummaa funqolchuuf jedhaniitu mootummaa irratti hojjettan jedhaniitu faallaa maalii taatan jedhaniitu ilmi namaa shakki maan dhumaa beekaasin kana barumsa nuu kennuuf rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam akka namni tokkolleen shakki in namni tokkon ajjeefne yoo haala qabatamaa takka waan tokko irratti argan male manaamaan argeef rabbi natti be'eef akka namni naman ajjeefne godhan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam karaa baasuu jiran jara san tokkollee waan tokkollee irra geessan alhamdulillah adaalaa jechuun tana wallahi nama wal qixxeessuun mirga namaa eeguun mee mirgi namaa kanaa olit eeggamu ilmi namaa eessuma jira ikwaani mee rabbii keessan sodaadha wallahi wallahi yoo gartan ikwaani seenaa rasuula rabbii kana alayhi salaatu wasalaam dubbiftani yoo gartan namni rasuula rabbiirraa waa himu hunduu naman beekne namni beeku namni waan kana beeku danda'ee waa irraa himuyyuu hin dandayu wallahi faarsuu malee akka rasuula rabbi arrabsuu hin dandeenye mee maalumaan arrabsan nama arraba hin qabne maaliin arrabsitaati arraba hin qabu rabbi qulqulleessa kana maaliin arrabsitaati allahu akbar allahu akbar akkasitti egaa ikwaanii waraanni osoo deemu gale yeroo inni gale egaa dubbiin silaa bal'oo keessi achitti gabaabsine eega gaa duulli kun deebi'een booda warri munaafiqtootaa kun rabbiin saaxila baasee rabbiin ifa baase in saaxilaman ifa bahanii namni hunduu isaan beeke kanarraa ka ka'e kabalaa lama gugurdo'oon rabbiin guddaan dhahe kabalaasan lamaantu isaan cabsee haqe haga tokko kabalaan sun lamaan maal tokkoffaa masjida tokko ijaaran walii galanii warri munaafiqaa hangni hafe jamaa keenna akkanaan hin taatu dubbiinii mee masjida tokko magaalaa moggat ijaarannee katti geennee achi jalatti suuta haasa'uu dandeenyu ka salaata masjida kaan dhufnu kanarraa sababaa hafnuun argannu haa ijaarannu jedhanii walii galan masjida kana ijaaratan dhufanii rasuula rabbiitiin koota masjida nuu banaa jedhanii yeroo rasuulli tanaaf qophaa'e rabbiin itti himee maal bantaa miidhu cabsi jedhanii masjida sana diigaa jedhanii masjidu diraar ka jedhamu seenaa keessa beekama rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaabaa nama haga tokko erganii deema masjida san balleessaa jedhanii gubaa jedhanii dhufanii tuma masjida isaan ijaarratan kaan guban harkaa kun qiyaasa malee qiyaasa malee isaan rifachiifte isaan tatanaan rifatanii wama takka wanni hunduu sagantaan hunduu harkaa badee waan hojjetan wallaalan mootichi isaanii guddichi du'e rabbiin ajjeese abdullahi ibn ubayy ibn saluul gaafsan du'e innillee waggaa san keessa ka duraan warra kana walitti qabe karoorse durarraa haga ardhati irratti hojjete isa munaafiqumma irra du'e subhaan allah garuu rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam haga inni jirulleen kabaje eega inni du'ellee meeyta isaa akka gaarii kabaje rahmata godheef akka gaarii kabajeef maaliif waa hedduuf gosa isaa tana gosa jabdurraa dhalate warra ansaaraa warra khazraj warra ummata kana dhiheeffatuuf rasuulli rabbi alayhi salaatu lammata ilmi isaa sahaabaa nama kabajaa gurdaa qabu maqaan isaa abdullaahi akkuma abbaati abdullaahi ibnu abdullaahi ibnu ubayy ibnu saluul ilma isallee maqaan abdullaahi ilma isaa kana kabajuuf rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam kanarraa ka eega dhufe yaa rasuula rabbi abbaan kiyya du'e rabbi naa kadhadhuuf jedheen yoos yaa rabbi araaramiif jedhe rabbi kadhateef ammallee mudawwara kan keenaa kenni jedheen mudawwara kan keetiin uwwaala rasuulli mudawwara fi baafatee alayhi salaatu wassalaam kenneef laalame rabbii sodaadha mee tolli kanaa ol nama xoola rabbii keessan sodaadha eessuma jirame nama guyyaa rasuulli ergamerra guyyaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam hijiraa bahanii madiinaa dhufanirra akka rasuula ajjeesuun akka rasuulaaf amantii tana lafarraa haquun sagantaan isaa jaarsa kana beekamaa gaa seenaa gubbaatti asirraa deemee yahudaa kaanii dhaqee qureeshin dhaqee araba kana walitti dhaqee akka diinummaan islaama lolantuun akkasiin hin dhaabanne irratti hojjeta isa kana ka du'e ka waa hagam hojjete bar waa hagam rasuulli bifa kanaan amma raxmata godhanii filaame qamiisa fi mudawwara fi baasanii kennanii fi mudawwara rasuulaatiin owwaalame hagas qofaa miti rasuulli deemee irra salaate janaazaa isaa irra salaate rasuulli alayhi salaatu wassalaam irratti salaate rasuulli alayhi salaatu wassalaam janaazaa isarratti salaate sanii wajjin kun maal nama agarsiise duuba iqwaanii nama hamtuu hagam geettu sirrat hojjete ati tolumaan galchiif jechuu nu agarsiisa eega sigaa rabbiin silaa booda irratti egaa umar ka dallanee rasuula rabbi akkamitti irra salaata jedheen rasuulli irra salaate garuu du'aayi rasuulli godhee saniif wayaan rasuulli kenneef sun صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم تقول لسان فيا ربي قد أنه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ربي سبحانه وتعالى wanni sun tokkolleen isan fayyada warri munaafiqtoota waa kana lamaantu isaan dhaye lafa jala dabarse duula kanaan booda gaa ikwaanii munaafiqtoonni akkana caban ummanni arabaa baay'een laalanii mootummaa guddittii akkanatti waggaa gabaabaa keessatti facaate tana ta aalama gugurdaa mootummaa guddittii aalamaa san dhaqxee itti duultee mootummaan aalamaa guddittiin jalaa baqattee sodaattee baqatte san eeganaa loluun hin dandeenyu arabni guutuu murteeffate murteeffate hunduma maal dhufnee madiinaa dhufnee jedhee namuu maanguddoo ergate maanguddoon ergaman kun bifa hedduun dhufe namni wafdiin gaafsan ergamtee dhufte gara jahaatamaati gosa jahaatamatti biyya jahaatamattu nama ergate jechuudha warri gariin kitaaba siiraa keessatti gara dhibbaatiin gaha gariin dhugumaan itti quufanii amantii islaamaa tana fudhatuuf dhufan gariin sodaatanii islaama zaahira kana isaaniitti jala buluuf dhufan gariin waa sharxii wahii kaayatanii yoo waa hagana nu hayyaman islaama taanaaf dhufan gariin islaamummaan barbaannu amantii teenarra bullee garuu gibira baafnee waliin jiraannarratti dhufan warra dhufe kana hundaagaa maqaa dhawuu hin dandeenyu mee keessaa wafdii gabaabduu warra dhufe gabaabaa haga tokko maqaa haa dhufnu warri duraa ka irra nama ajabsiisu warra taqiif gosa taqiif jedhamtu tana in yaadattan warra xaa'if gosa jabduu araba keessaa irra kabajaa qabtu qureesh fi isaan yaada nama muslimaa keessatti yeroo san seenaa gurraacha qaba warri kun waa hedduuf tokkoffaa rasuula rabbii akka gaa akka hamatti miidhan waggaa kurnyeessoo beeksarraa ergama rasuulli ergamirraa waggaa kurnyeessoo yeroo rasuulli abbeeran isaanii du'e haati ibana isaanii duute rasuulli guddoo qureesh miite biyya isaanitti baqate xaa'ifitti guddoo miidhan wanni sun sammuu nama muslimaa keessaa hin baane lammaffaa lola waggaa tokko dura amma argame kana gaafa fatxii makkaatiin booda xuneynitti gosa biyya hawaaziin jedhamtanaa wal lolan gosti tun qooda guddaa irraa fudhatte lola san keessa jirti saniifuu sammuu islaamaa keessatti gurraattinna baay'ee jira diinuma jira lammata eega cabanii xaa'ifi galanii gojola fi keessa seenanii muslimni gojola kana hiikuu dadhabee biraa deebi'e tulleen gadoo biraati gadoon irraa boodaa jaarsa isaanii aaqila hayyuu guddaa tokko jira curwaa ibnu mascuud thaqafii jedhama namtichi kun muslima tahee gosa tiyyanat amantii dhaqqabsiise jedhee amantii islaamaa tana baadhatee itti gale nama kana ajjeesan ummanni muslimaa akkaataa inni itti du'e sanirraa baay'ee gadoo fuudhan ka rasuullis egaa alayhi salaatu wassalaam yeroo achirraa deebi'u ummata hawaazin kana addaan cabsee akka warri hawaazin kun magaalaa xaa'if san marsee karaa mararraa hidhee akkasitti taa'u godhe kun amma isaan rakkise waggaa tokko guutuu haga islaamni amma olii deemee biyya hagam duulee deebi'u kana isaan marfamanii achi keessa taa'an marfamanii taa'an maanguddoon isaanii walgeettee wal mari'atte jaran arabni hunduu muslima tahe islaamni araba bira dabre amma aalama hunda deemaa jira aalama hagana ga'u kanaan loluun dandeenyu gosti gugurdoon obbolowwan keenyaa warri qaysi caylaan jedhamu ka akka qaxafaan ka akka suleym ka hawaazin hunduu muslima tahe nu maal haa taanuu jedhan lammata ammallee warrummaan nu waliin dhalanne ka hawaazin maalik ibnu cawfi nasriin marsee kun hokkana nu jala ta'a karaa mara nurraa hidheeti duraanis lola isaantu nu seensise ammallee karaa nurraa hidhanii duula nurra bahanii akkana ta'anii tafiitii aqlii qabanii islaamanii waraana muslimaa tahanii nu marsanii nurra ta'anii maal taana jedhan sadaffaa biyyi tun duraan daldalaan jirra biyyi teena nagaya dhabde biyya lolaa taate karaan martuu nurraa hidhame biyya baashe nu seente oola nu seene beeloyne akkana jiraachuu hin dandeenyu maal taanedha lammata dheengadda obboleessa keenya jaarsa keenya hayyuu keenya urwaa ibnu mas'uud thaqafii ajjeefne borilee ka biraa ka aqlii qaboonu irraa deeme muhammadii dhaqin ajjeefna akkanuma akkanaan dhumna maal taana inni wal mari'atan marii dheertu'uun booda aboome maanguddoo muhammadii taa erginu jedhanii murteeffatan maanguddoo gurguddoo nama jahaa dura taa'aa jaarsa isaanii abdiyaaliil ibni mas'uud godhanii rasuulatti ergan maaliif ergan amantii muslimaa qabadha nulleen islaama taane kunoo rasuulatti harka kennanne muslima taaneedha itti himaadhanii maanguddoon tun madiinaa dhufte ajaa'iba rabbiiti gaa maanguddoon gurguddoon thaqiif qabdu madiinaa dhufte arda wallaahi wan nama ajabsiisaati warri kun ikhwaan yoo isin seenaa gubbaa laaltan warra waggaa kurnyeesso'o bictharra rasuulli zamanee rasuulli deemanii xaa'ifi dhaqisan tokko tokkoon manat itti dhaqee kadhate rasuulli alayhi salaatu wassalaam aboona waliin dhaabadha rabbii guddan na ergate aboo ummanni akka fare na wajjiin dhaabadha na qarqaara harka na qabaa jedhe tokko tokkoon manat itti dhaqee maanguddoo tana waan nama ajabsiisa isaan kana amma deemanii isatti isatti dhufan laal harka kennatanii rabbi akkana godha akka kun kadheen gaddate manatti dhaqxee kadhattu dhufee manatti dhufee si kadhata arda laal rabbi kana wal jala garagalcha yoo guyyaa tokko milkoofte milkiin tun abadaan wajjiin teetti jettee akka ilma namaa ilhamtuun hin laalle yeroo tokko siif yeroo tokko sirratti ammoo yeroo tokko si gammata yeroo tokko si rifachiifta adunyaan akkas jiruun adunyaa yeroo tokko ol si kaafti yeroo tokko gadi si buufti yeroo isaan dhufan mee maanguddoo haga san ka hagni sun walii galanii guyyaa san rasuula akka badaa godhan bar akka badaa akka ilma namaa namni goone godhan bar kopheen dhaananii dhaga'an qo'anii magaalaa keessaa baasan subhaanallah hunda isaanii rabbi arda fide waliin gaye akkuma rabbi gartuu isin agasiin gettu allahu akbar mee rasuulli alayhi salaatu wassalaam ikhwaani jara bifa akkanaa badii hagana geettuan hojjatte maaluma godhamee arda dubbiin achi jirti amma mee rasuulli alayhi salaatu wassalaam jara kana bifa tamiin qeebalame والله رسول ربي عليه الصلاة والسلام أكا قارت فول قارئين قلبي يقول كله قبل رسول ربي عليه الصلاة والسلام waa tokko waan badii guyyaa san isaan hojjetanii ittiin dubbanne rasuulli aboo isin guyyaa ammana si dhufe kaa yaadatta takka waan hamtuu ittiin dubbanne nama tokko yoo inni duraan kabajaa qabu yoo inni cabe waan gaafa inni si miidhee san itti kaasuun isa gubu garaa isaa gubu miidhu itti gaafne rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam akka sadarkaa isaanitti hin qeeballe rasuulli akka sadarkaa ifitti qeebale akka sadarkaa rasuula rabbitti qeebale akka sadarkaa ifitti qeebale mana diqqaa tokko masjida keessa xiyyaaree fi achi qubadhaa jedheen masjida rabbii keessa qubsiise mushrikaa beekammoo haa achi keessa taa'anii salaata muslimaa kana laalanii muhaadaraa caqasanii gorsa caqasanii darsii caqasanii waa barataniif guyyaa hagam achi taa'an taa'anii taa'anii geejjibni isaanii ala tiikkatan magaalaarraa ala mucaa diqqaa tokko ka isaanii ka waggaa digdama jiru Usmaan ibn Abil Caas jedhaniini geejiba isaanii isa tiksa yeroo isaan acheesan zuhrii geejibatti deebi'an inni biraa cehee dhufee rasuula rabbi dhufee waa barata isaan shakkii kee jiran inni ammoo yeroo muduraatiin islaama muslima ta'e Usmaan ibn Abil Caasin kun yoo rasuula rabbii dhabee rasuula rabbii irra fedhaniin Abubakar Siddiqin dhaqee warra barata الله أكبر حق رسول ربي جالته جالته توك نما كان وسو أكسيت جراني يا إخواني ما نقول دون تون إسلامنا ما مرتفة قرو نقص جبدو ومتك بجاك أبو واتوكو شرطي حقا توكو كهاني سنرتي مسلمة أنا جدا شرطي انتم ما شرطي انتم amantii islaamaa keessaa waan nu jabaatee ofirraa lakkifne isinis akkasa nu hayyamtanii akka nu ofirraa lakkifnu waan haga nu laafee fudhanna jedhan kan agartu isin bijabduu fida nama tokkoffaa jaarsi isaanii abdiyyaaliili kanat dubbate waa'ee zinarraa dubbate noo gosa xaa'iif taane warra taqiif waa'ee zinaa kana malee zinaa malee jiraachuu hin dandeenyu yeroo hundayyuu namni keenya akkanaan itti seenaa kanaan akka qabamnu hin barbaannu guutumatti nama taqiif yoo zinaa godhe akka zinaan isarratti haraama hin taane nu godhaa jedhe ajaa'iba rabbii kana matuun gaafii ajabaati zinaa nu halaalchaa jedhe dura amantii islaamaa isaan waan barbaadan haga fedhan irraa darbanii haga fedhan qabatu barbaadan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhanii huwa alaykum haram dubbiin gabaabdutu waan haasawu guddaan barbaachisamu kun isin irratti haraamaarraa fagaadha jedhen dubbiin gabaabdutu maal rabbii gudda jedhe walaa taqrabu zinaa innahu kaana faaxishatan wasaa'a sabiila aboo zinaatti hin kalaayina jedhe waan hamtu'u tanarra didan ta lammataa maal jedhe ribaa jedhe horii dhalaa kana daldala nu warra daldalaa horii dhalaa fudhannaa kan akka nu hayyamtan horii dhalaa akka namni keenya nyaachuu danda'u nu hayyamaa jedhe kan amantiin islaamaa sila akkanumaan odoo namni sharafee beekta sila akkanumaan baddisiinu sharafeetuma haga fi fedhe kiisha keeyaatee haga kan kararra darbuu barbaadeen maal jedhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam haraama irraa fagaadhaa jedhe rabbii gudda jedha yaa ayyuha aladiina aamanu ittaqu llah wadaruu maa baqiya min arriba in kuntum mu'miniin rabbiin irraa fagaadhaa jedhen eega siigaa waan khamrii gaafatanii nu dhisi jedhanii rabbiin hundayyuu haraama jedhe rasuuli rabbi irraa diite waan isaan gaafatan san keessaa waa takkaleen hayyamaneef rasuuli alayhi salaatu wassalaam maal wanni waan ati filmaata qabduu miti hayyamuu waa sadii amantii islaamarraa darbuu murteeffatan zinaa darbuu ribaa darbuu khamrii darbuu tana hundaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam irratti dide akkuma ummanni bal'aan jiru akkas jirtanii fudhadhaa jedheen akkasitti amantii fudhatan barumsa keenya kan itti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan achiin nu gahe bal'inaan egaa سيرة رسول ربي عليه الصلاة والسلام وأنها قافي أتشرات دبرة والله سبحانه وتعالى